iyi mukomeze kumvanira radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanya amahoro hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyobora ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya leta y'u Burundi irasaba abaturage kwitwararika muri ibi bihe bishyira amatora y'umukuru w'igihugu siko ukwiyunga mu buryo natoya uyu mugambwe sawaya korogemu wowe nyine ufise umukandida ufise porogaramu umvuguti abantu bemeye babona ko porogaramu ya korogemu ari nziza uwo ni pascal barandagiye minisitiri w'umutekano mu gihugu mu burundi yari mu nama n'abakuru b'intara hamwe n'abandi bategetsi bashinzwe umutekano turananyarukira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo no mu rwanda ndetse tugaruke hano muri amerika ntimujye kure reka ariko mugenzi wanjye aloyizi bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze geoffrey reka tuyatangurire aha muri amerika nyene uwahoze ari umutegetsi mu kanama k'igihugu kajejwe umutekano mu biro vya perezidanse ya amerika ejo ku munsi wa kane yabwiye umurwi w'abashingamateka ujejwe iperereza ku vyaha vyagirizwa perezida donald trump ko kuvuga ko Ukraine yivanze mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ari amajambo yo kujuragiza abanyagihugu Fiona Hill yavuguruje Perezida Trump rimwe na rimwe akunze kwiteza utunyoni mu gukekeranya ko Burusiya bwoba bwarahungabanije amatora akemera ariko ibivugwa na Perezida Vladimir Putin Hile yavuze ko utwigoro tw'abategetsi ba leta ya Trump two gusaba Ukraine gutanguza itohoza ku munyepolitike wo mu gihugu biteye kubiri na politike ya Amerika mu makungu. Ejo ku munsi wa kane Hile yasa yabaye ugira kabiri mu bategetsi bo muri leta ya Trump amuhangaye akamuvuguruza ku kibazo ca Ukraine. nayo David Holmes umuhanuzi mu bya politike muri ambasade ya Amerika i Kiev muri Ukraine nawe nyene yumvirijwe ejo ku munsi wa kane avuga ko yumvise ikiganiro President Trump yagiranye na Gordon Sondland ambasaderi wa Amerika mu bumwe bwa Buraya Holmes yavuze ko Sondland yemereye Trump ko Zelensky azokora ico azosabwa cose harimo no kutohoza kuri Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter Biden abademokrate bashikirije jo kuwa kane ko bagiye kwegeranya ivyemeza byose batororokanije mu ntumbero yo kwitegura kwegeka ko icaha Perezida Trump urugamba rwo kuburana ruzoce rukurikira Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarashimiye umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Imran Khan mu twigoro yakoze two kurekura imbohe zibiri z'abanyamahanga zari zifungiwe muri Afghanistan mu kiganiro bagiranye kuri telefone ejo ku munsi wa kane ico kiganiro cabaye nyuma y'ihanahana ry'imbohe ku wa kabiri aho umunyamerika Kevin King hamwe n'umunya Australia Timothy John Wicks n'abigisha babiri bari bafungiwe muri Afghanistan n'abatalibani kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ya Afghanistan nayo yacirekura abategetsi batatu b'abatalibani bari barafunzwe King na Wicks barabigisha muri kaminuza y'abanyamerika i Kabul muri Afghanistan imbere yuko banyuruzwa ku murwa mukuru wa Afghanistan
Washington ijwi rya Amerika ijwi rya amerika ikigega cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita ku bana unicef gitangaza ko abana barenga igihumbi bishwe muri siriya mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani wabaye umwaka wafuyemwo abana benshi kuva intambara itanguye muri siriya mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe uwuserukira unicef muri siriya fran ekwiza yashikirije ko no muri uyu mwaka bishobora kuzoba uko mu kwezi kw'icenda kw'uyu mwaka oni yatohoje ivyaha igihumbi n'amajana umunani vyakorewe abana birimwo gukubagurwa kwicwa kuborezwa igufa gukomeretswa kubinjiza mu gisirikare hamwe no kubanyuruza muri raporo yayo UNICEF ivuga kandi ko abana barenga imiliyoni zitanu muri Syria bakeneye imfashanyo kandi abarenga igice cabo bahungiye hagati mu gihugu
Washington ijwi ry'Amerika dusimbiye muri Afurika wahoze ari umushyiranganji wa Nigeria w'ubutungane afungiwe i Dubai yagirizwa kurya ibiturire nk'uko byashyikirijwe n'umushingwamanza wiwe Mike Ozekome ejo ku munsi wa kane Mohamed Adoke yafashwe n'igipolisi ca Interpol ku itariki cumi n'imwe z'uku kwezi agiye muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu kwivuza sentare muri Nigeria mu kwezi kwa kane yamutaburiye umutahe hamwe n'uwahoze ari umushiranganji w'ibitoro Dan Etete ku caha co kurya ibiturire bikomeye mu bitoro bingana n'umuriyaridi urenga w'amadolari w'abanyamerika aho bakoranye n'amakompanyi y'abanyamahanga yitwa Eni hamwe na Shell umushiranganji wa mbere wa Israel nawe Benjamin Netanyahu amaze imyaka cumi n'itatu ku butegetsi yegetswe ko ivyaha vyo kurya ruswa ubunyonyezi hamwe no gukoresha igiti ciwe arimwo nk'umutegetsi ibi vyaha bishingiye ku vyagirije uwo mushikiranganji wa mbere n'umukenyezi wiwe kuba baremeye guhabwa utuganuke dufise agaciro k'amadolari arenga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu ku nyungu za politiki
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru amakuru yacu y'iki gitondo tuyahere mu burundi mu ntara ya ngozi iri mu majyaruguru y'icyo gihugu aho urukiko rukuru rw'iyo ntara rwahanishije igifungo cy'imyaka icumi abarwanashyaka cumi na barindwi ba seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi bahamijwe ibyaha byo gushaka kwica abaturage bari umwe mu bategetsi abaregwa bireguye bavuga ko imishyamirano yabahuje n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi yabaye mu rwego rwo kwirwanaho kuko bari bagabweho igitero eloge welika neza nibyo tubwira umushinzamanza wa repubulika yasabiye abanywanyi b'umugambwe senere igihano cyo gufungwa imyaka cumi sentare nkuru y'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi yashyize mu ngiro ico gihano nyene uko ari cumi n'indwi bagejejwe mu rukiko kuri uyu wa gatatu ku mugoroba bagirizwa gushaka kwica abanyagihugu harimo umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze baronkejwe akanya ko kwiregura nk'uko amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe n'abari baharabivuga bamenyesheje ko icaha bagirizwa cabaye ku itariki ya cumi uku kwezi muri komine ya nyamurenza iyo ntara ya ngozi mu gihe bari baroye mu birori vyo kugurura ingobe y'umugambwe wabo muri iyo komine ntibahakana ko habaye ugutana mu mitwe hagati yabo n'abanywanyi b'umugambwe zndfdd bari bagwiriyemo urwaruka rw'imbonerakure ariko bashimangira ko bivunye batewe umwe mu ndongozi z'umugambwe senere mu buraruko bw'uburundi avuga ko bitumvikana ingene hotabwa muri yompi abanywanyi ba senere bagahanwa bonyene mu gihe n'abo umugambwe sndfdd bafite uruhara mu vyabaye asaba ubutungane gukora ataho bwegamiye abacira urubanza baturuka mu makomine ya gashikanwa nyamurenza na kiremba yose ari mu ntara ya ngozi bari mu mugwi w'abanywanyi ba senere barenga mirongo itatu bari bahagaritswe hagati y'amagenekezo ya cumi na cumi na gatatu ku kwezi muri iyo ntara ya ngozi kandi ku mitumba itandukanye ya komine busiga impome canke imiryango y'amazu yamwe mu banyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kuri uyu wa kane bazindutse bazisanga ko ivyandiko biri mu ibara ritukura hamwe n'ikimenyetso c'umusaraba ingo z'abanywanyi b'imigambwe senere na iprona nizo zasanzwemwo bene ivyo bimenyetso hamwe n'ivyandiko bamwe baserukira iyo migambwe mu turere zabayemwo babibonamo kutihanganiranira muri kino gihe yimirije amatora ibihe bitoroshe vy'amatora kuri uyu wa kane kandi umushikiranganji w'intwaro yo hagati pascal barandagiye yabigarutseko hari nyuma y'inama yagiranye na baburamatari b'intara zose z'uburundi ari kumwe na mugenzi we w'umutekano arenga iyome bunyoni n'abatwara igipolisi mu ntara tumeze nk'umufasoni yibungenze nawe urimwo umumenyesha makuru ubu turibungenze nawe uribungenze kandi umuntu yibungenze arafise ingendo n'inyifato ntupfe uko utambutse ntupfe aho uciye ntupfe ibyo uriye ntupfe uko uryamye ubu na mwebwe abamenyesha amakuru murabisabwa ahubwo na mwebwe tuzogirana inama na mwebwe mu minsi y'imbere muri intumbero yo gutegura amatora meza tuba turayitegura mu bihe biringo byo gutegura amatora ntupfa n'ibyo uvuze ubu turibungenze gushika aya mezi atandatu inda tuyitware tuzoyururutse neza abaseruka imigambwe senene na iprona basaba inzego zijejwe amatohoza kurondera ababikoze kuko biyumvira ko ari ibikorwa vyo gutera ubwoba bishobora kuvamwo akabi hamwe atacokorwa eroje urika neza ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwave kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi nanone ishyaka sawanya forodebu rirashaka abanyapolitike bazarihagararira mu matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibyo babigaragarije mu kiganiro abakuru b'iryo shyaka bahaye abanyamakuru ku munsi w'ejo ubwo bavugaga ku migambi bafite baramutse batsinze amatora mu burundi inkuru ijwi rya amerika ryateguye ribifashijwemo n'abanywanyi baryo bari mu burundi muragezwaho na desire hatungimana muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru uri ku isonga ry'umugambwe sawa nyafurodebu yashikirije icyo umugambwe wipfuza mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yimirije mu gihugu petero karaveri nahimana ahamagarira abifuza guherekeza uwo mugambwe mu cyo yise ihuriro atari urunani nk'uko abisigura iri huriro tuvuga rero twita vaste rassemblement si coalition si ukwiyunga mu buryo matora oya ni umugambwe sawanya forodebu wo nyene ufise umukandida ufite porogaramu uvuga uti abantu bemeye babona yuko iyi porogaramu ya sara forebu ari nziza abantu babona yuko uyu mukandida ari mwiza ibyo forebu ivuga yuko ari byiza cyane ku neza y'igihugu nibaze begere umugambi sara forebu badufashe kubisigurira abanyagihugu abo bantu bashobora kuba bameze gute ashobora kuba ari imigambi birashoboka hari imigambi ishobora kuba irara ivuga iti jewe reka ndabe umugambi tuwukorana ibyo rero umugambi mukorane baza kuraba icyo nawe kuratanga icyo dutanga twebwe ni imigambi uwo mugambwe washinzwe na ndadaye melchior uriyamiriza ibitero by'abitwaje ibigwanisho birutse kubera mu ntara za Cibitoke na Bubanza warongoye Frodebu akabona ko ari ingaruka mbi zo kutumvikana mu vya politiki ari hamwe atagikozwe uburundi buzokwama mu ngorane nari igihe hari abarundi bahungiye mu bihugu bibanye niko bimeze ni ukuvuga rero ikibazo gikomeye kubona muri kino gihe igihugu gishobora guterwa n'abantu bavuye hanze ni ibintu bikomeye cyane rwose bikomeye hera umwitwarariko ku murundi uwo ari we wese ibyo bintu biragarutse bari twese mu myaka ya mirongo icenda na kane cyane nk'abari bahari muri mwaka w'ibihumbi bibiri abari bari bujumbura barabonye imibiri yagiye iratera amabombe bikinganye byari bimeze nta muntu n'umwe yifuza gusubira muri bijya bihe nibyo wumva mbega byaraheze ko twumva ngo baje bava hanze bakamira bati mu gihugu none iyo bava iyo hanze byaraheze icyo nibazo tubibaza twese wumva twabura abakiri n'umugambi usanyafodero rero dufise amakenga kuri icyo kibazo indongozi z'umugambwe sawanya frodebu zibabazwa kandi n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu urongoye frodebu agasanga hari agahaze mu mategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru na cyane cyane ayagenga abamenyesha amakuru mu bihe by'umutekano muke petero karaveri nahimana nta kindi asaba atari uko abamenyesha amakuru bore kugwa bajya abanyamakuru byiza bore kugwa bore kugwa bagasubira muhira sinibaza yuko bariya ari bo bari bahungabanije umutekano gusumba bari bari bagiye bava hanze n'abanyamakuru bashobora kuba bafise amakuru yarondera hirya no hino ivyo ni bisanzwe ku banyamakuru bose mugabo byiza nuko muri iki gihe bajya abanyamakuru burekurwa hanyuma abanyamakuru bagakorana inama n'abajejwe umutekano bagakorana inama n'abajejwe mwene ivyo bibazo bakavuga bati hagize ibihe mwene ivyo rero bishika icyo dusaba abanyamakuru ni iki n'iki n'iki n'iki bakabyumvikana uwo mugambi umenyesha ko uzitabira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ugasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka vyose kugira icyuka ca politike kibe ciza mu gihugu mu ntumbero yo kuyategura neza uwo mugambwe ukaba unaherutse gutora Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'uwo mugambwe kugira azowuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu ayo nayo akazobera rimwe n'ay'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa gatanu mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
leta zunze ubumwe za amerika zagumishijeho ibihano zafatiye uburundi amerika yasobanuye yuko yabifatiye uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ubwicanyi n'andi marorerwa yakorerwaga abaturage muri icyo gihugu ese kuba yabigumishijeho bivuze iki bifite ingaruka ki ku gihugu cy'uburundi nibyo nabashije porofeseri charles kambanda inararibonye mu byerekeye amategeko aratangira asobanura ko biriya atari ibihano byashyiriweho uburundi ziriya ntabwo ari sanctions nicyo twita soft diplomacy muri muri diplomacy ni ukuvuga ngo perezida aba ari kuvuga ati igihugu nopeninze table baze tuganire tumvikane inyungu zacu zibe zibe protected mu gihugu cyawe nutabikora uzagira na cooperation ku burundi hari ikibazo kubera biriya by'amabuye mu masoko bahaye uburusiya n'ibindi kandi ariya mabuye arakomeye cyane arakenewe mu bintu byo gukora za misile mu gukora indege mu gukora za kompiyura mu gukora za imodoka zitwarwa n'amashanyarazi ni ibintu amerika yagombaga kubonamo amakontura ariko abarundi ntawe bayatanze ku bihugu byo muri west babihaye abashinwa uburusiya n'abashinwa noneho perezida gukoresha national emergency kugisendeka ku burundi abari kubabwira bati muze tuganire muwe amasoko western companies Professor Kamanda nubwo usa n'ubiha imvugo ebyiri zitandukanye uravuga uti ntabwo ari ibihano ahubwo ni akandi kantu ko kubahamagara ku meza ngo baganire ko numva ari ukubiha izina ritandukanye gusa ahubwo ariko byose mu by'ukuri mu mategeko hari ikintu cyitwa sanctions urabona perezida mu mategeko ya amerika perezida akora diplomasi mu buryo butatu cya mbere nicyo twita soft diplomasi cya kabiri ni sanctions cya gatatu ni intambara sasa iyo iyo level iyo gukoresha national emergency ku gihugu twageze no kukigira national emergency ku bufaransa ngira ngo yageze kubaho bavuga gushyiraho limit ku bucuruzi noneho iyo tuvuze limit ku bucuruzi perezida afite ububasha bwo gushyiraho limit ku bucuruzi ashingiye kuri iri tegeko iyo tuvuze limit ku bucuruzi tuba tuvuga kubuza ibintu bimwe kwinjira mu gihugu bivuye muri kiriya gihugu kwinjira muri ku isoko rya amerika kongera ibihe bidasanzwe ku burundi icyo bisobanuye umuntu byumva atazi politike yumva iki yumve ko bisobanuye iki iri tegeko yitwa ry'ibihe bidasanzwe national emergency ni itegeko rireba umunyamerika muri amerika ariko none wo muri iri tegeko bahaye perezida afite n'izindi ngufu ati umunyamerika iyo agiye hanze kuba muri hanze ya amerika cyangwa hanze ya amerika iri tegeko rigombye perezida agombye kumuporoteja akoresheje iri tegeko ni ukuvuga ngo national emergency tuba tuyikuye hano mu bibazo bitureba tukayijyana mu kindi gihugu ni ukuvuga ngo national emergency bivuze ko perezida bagiye kuporoteja inyungu z'amakampanye y'abanyamerika akorera hanze perezida abakoresha icyo gitutu kugira ngo igihugu runaka kidohore kuri kampanye zacyo kubera ko tuba dutakaje amafaranga tuba tutakaje abantu bakora muri izo kampanye baba batakaje akazi amafaranga bagiye mu bindi bihugu so iryo tegeko rya national emergency act abashaka barishaka rirahari kuri interineti barishaka ryo muri mirongo irindwi na gatandatu abantu barisome rireba health and safety of the us citizen ntawe bireba hanze iyo hanze iyo uyu muturage w'amerika agiye hanze ya amerika gukorayo bizinesi agafatwa nabi noneho perezida bikaba ngombwa ko agenda gukoresha igitutu cya perezidanse kugira ngo umunyamerika abone ibyo yifuza aho agiye hose
noneho kuri amerika n'uburundi ho ni ukuvuga ngo ibyo bihe bidasanzwe bivuze yuko uburundi bubuze iki cyangwa se icyo bwabonaga butakaje kuri amerika ni iki
uburundi mu by'ukuri iyo urebye kubera eriya agowa nicyo kintu cya mbere bagabanyije ibintu by'uburundi bazana ariko ubundi uburundi muri agowa ubisomye kuva na kera uburundi niwo bwasinye agowa ariko ntawe wagize bukoresha agowa abarundi babaye reserved no kuri yagowa ngira ngo nta mafaranga miliyo bakuraga muri yagowa muceke murebe neza muri yagowa uburundi na gowa ni ukuvuga ngo kubakupira kuzana ibintu byabo bisonewe imisoro muri amerika kubera iriya porogaramu yagowa mu by'ukuri uba ukoze ubusa kubera ko abarundi ntawe bageze bakoresha agowa abantu bakoresha agowa muri kariya karere ni abanyakenya abanyakenya ngira ngo abantu abadukurikira bashobora kumenya kureba imiriyo kenya ikura muri yago ariko ubundi muri agowa na kimwe na rwanda rwanda bo ntabwo rujya rukura amafaranga muri yagowa kurukupira agowa uba ukoze ubusa aho nicyo kibazo kiriho biragoye gukoresha iryo tegeko rya international emergency economic powers iyo muri mirongo icyenda irindwi na karindwi gupira uburundi bizinesi bakora muri amerika kugira ngo nabo baduwe bizinesi biragoye kubera ko ntacyo bazana ni ukuvuga ngo perezida nashaka ngo bigire umusaruro agomba gukoresha sankisiyo zuzuye noneho ikibazo cya sankisiyo ni cya kintu tuvuze gishobora kuzana ikibazo mu karere kubera ko akarere gashobora gukomera ku burundi kandi urabyumva ko harimo uburusiya uburusiya nabo buzawira biri ibihugu bituranye na burundi ati muri zisitinge ezo nini kandi urabizi ko uburundi ni umuryango ufunguye wo kujya muri congo ni ukuvuga ngo dufite n'amakampani y'abanyamerika ajya muri congo anyura mu burundi ni ukuvuga ngo nabo ntabo ntawo upfa gukupira uburundi kubera ko buri strategic muri kiriya kibazo hariya muri congo
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru tuyasoreza hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho iperereza rikomeje kuri perezida donald trump rigamije kureba niba yaba yarafatiriye imfashanyo yari igenewe igihugu cya ukraine ategereje ko gitangiza iperereza kuri joe biden venuste nshimiyimana uyu munsi abagize akanama gasuzuma niba perezida Trump hari ikosa yakoze ryamukura ku kazi bumvise ubuhamya bwa Fiona Hill wahoze ashinzwe uburusiya mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano akaba yarabwiye abakora iperereza ku kwirukana Marie Yovanovich ku mwanya nk'ambasaderi muri Ukraine byari muri gahunda yashyirwaga mu bikorwa n'umunyamategeko wihariye wa perezida Trump Rudy Giuliani nyuma hakurikiyeho David Holmes umukozi mukuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga wigeze kuba umujyanama muri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri ukraine akaba ari nawe wumvise ikiganiro cyakorerwaga kuri telefone aho perezida trump yabazaga ambasaderi gordon sondland niba perezida volodymyr zelensky azakora iperereza kuri joe biden wahoze ari visi perezida wa amerika nibutse ko perezida trump yakomeje guhakana ko atafatira imfashanyo ya gisirikare ijya kungana na miliyoni magana ane z'amadolari mu gihe yari agitegereje ko Ukraine imwemerera ko izakora iperereza kuri Joe Biden umwe mu bakandida bafite amahirwe yo kuzahangana na Perezida Trump mu matora y'umwaka utaha kwa gatatu rero mu buhamya bwe Ambassadeur Sondland yavuze ko habaye akantu kampanguhe kwidipfoko hagati ya Trump n'igihugu cya Ukraine yavuze ko nta banga ryari ririmo ko bigaragara ko bamwe mu bakozi bakuru bo muri White House bari bazi ibiba harimo Vice President perezida Mike Pence, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo, umukuru w'imirimo Mick Mulvaney n'uwahoze ari umujyanama wa Trump mu bijyanye n'umutekano w'igihugu John Bolton. Mu buhamya bwe, Sondland yagarutse ku biganiro byaberaga mu muhezo kuva mu kwezi kwa kane ku itorwa rya Zelensky nka perezida kugeza mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya cumi n'imwe igihe imfashanyo yari igenewe Ukraine yari kuyashize iminsi mirongo itanu n'itanu ifatiriwe yavuze kandi ko we kimwe na minisitiri w'inganda Rick Perry n'intumwa idasanzwe ya perezida Trump Kurt Volker bakurikije amabwiriza ya Trump yo gukorana n'umunyamategeko we Rudy Giuliani wahatiraga Ukraine gukora iperereza kuri Joe Biden no ku ruhare Ukraine ishobora kuba yaragize mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu ifasha abademokrate Sondland yavuze ko habayemo mpa nguhe kubera ko perezida Zelensky yasabwe kubanza kwemera gukora amaperereza yasabwaga mbere y'uko yemererwa umubonano na perezida Trump. Ikindi Sondland yongeyeho nuko asanga nta yindi mpamvu igaragara yari gutuma Ukraine itinda kubona inkunga yari yaremerewe. Abarepublikani bavuga ko nta mpanguhe yahabaye kubera ko inkunga Ukraine yari itegereje yayibonye kandi nta perereza ryabanje gukorwa kuri Biden cyangwa cyangwa se ku ishyaka rye ry'abademokrate ndetse banavuga ko Ukraine itari izi ko iyo mfashanyo yafatiriwe gusa rero nk'uko byatangajwe mu buhamya bwakurikiyeho butanzwe na Laura Cooper umukozi muri minisiteri y'ingabo z'igihugu mu kwezi kwa karindwi abategetsi ba Ukraine batangiye kwibaza impamvu imfashanyo itinda kuri we rero ngo bari bazi ibyavugwaga perezida Trump iyo mfashanyo yayirekuye ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cyenda bimaze kumenyekana kumenyekana ko hari umuntu wabwiye umugenzacyaha mukuru wa leta ko yatewe impungenge n'ikiganiro Trump yagiranye na Zelensky amusaba gukora iperereza kuri Joe Biden ibyo nibyo byatumye iri perereza rikorwa ritangira umuvugizi wa White House Stephanie Grisham yavuze ko ubuhamya bwa Sondland bugaragaza nta shiti ko mu kiganiro kuri telefone perezida Trump yavuze ataziguye ko nta kintu ategereje kuri Ukraine kandi akaba yarako yakomeje kuvuga ko nta mpanguhe igomba kubigaragaramo yongeyemo ati imfashanyo yaratanzwe perezida Trump ahura na mugenzi we Zelensky ati abademokrate barashaka baringa perezida Trump yavuze ko igihe Joe Biden yari vice perezida wa Barack Obama yavuze ko azafatira imfashanyo Ukraine yasabaga niba itirukanye ku kazi ke umugenzacyaha wakurikiranaga ivugwa rya ruswa mu kigo Burisma gicuruza gaze aho umuhungu we Hunter Biden Biden yari umwe mu bagize inama y'ubuyobozi kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we ndetse no kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri bibiri na cumi na gatandatu igamije gufasha abademokrate n'impuha zishobora kuba zaracuriwe mu Burusiya inshuti mwari muduteze amatwi amakuru y'aka kanya naha tuyasoreje mbashimire kandi mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya amerika bikurikira nyine nshimire kandi abamfashije ku buhanga bw'ibyuma no kwegeranya ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwireranwe amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.